muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ahandi hirya no hino ku isi mwatwumvira kuri urubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo ko mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema abanyekongo bo mu bwoko bw'abarundi batuye mu kibaya cya rusizi muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'epfo bavuga ko bahohoterwa n'ubuyobozi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru dukesha abahagarariye ubwo bwoko bavuga ko iyo hari abaturage babo bakoze ikosa hari aboherezwa gufungirwa mu gihugu cy'u burundi kandi bo ari abanyekongo iyi sheferi yo mu kibaya cya ruzizi iyoborwa n'umwami n'ijimbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu ihana imbibi na sheferi y'abavira ndetse na sheferi y'abafurero abayobora abarundi bavuga ko abayobozi b'intara bagenda bimika abashefu babiri muri gurupoma zigize sheferi y'ikibaya cya ruzizi yahoze yitwa sheferi y'abarundi kugira ngo babone uburyo bagurisha ibishanga ndetse n'imisozi igize iyi sheferi ibibazo abo barundi bahura nabyo amateka yabo ni uko babanye n'abanyekongo bagenzi babo nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa bacu ni mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu nyakubahwa mwami ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze murakoze
yego turi kumwe kandi na bwana jean christophe Chrysostom Rizinde akaba ashinzwe imiyoborere muri groupema ya Ruberirizi. Bwana Rizinde nawe ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Reka duhere kuri mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu iyo abantu bumvishe ubwami bw'abarundi muri kivu y'epfo muri teritwari ya uvira si benshi basobanukiwe n'amateka yanyu muri make cyane tubwire ubu bwami bwanyu bwahatangiye ryari ubwoko bw'abarundi bwatangiye kuba muri kongo kuva ryari
n'ubucamakuru ko ubwoko bw'abarundi butuye muri inda ya rusizi muri repubulika ya kongo bwajyanyutse bwajyanyutse buva mu burundi muri diseti sansenkandi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu
mu gihe uyoboye ubwo bwoko yitwa ntorogo ntorogo wa mbere akaba yararahutse kugira ngo arondere ibitungwa ubwatsi n'abandi nyungu bagira impatiraje yaje kurondera ingamba zo muri kongo Eh, conférence de Berlin ibaye en 1985 Eh, bati igihugu icyo gice kamwe kabiri Eh, ubwoko bwacu bwamba buguma ingamba za kongo yonkere otomatikuma tuba abakongomani ariko uvuga ngo ntitwataye umuco umuco wacu umuco w'ikirundi n'ururimi rwacu ntitwarutaye nta nuko nguko byamye biguma urumva iyo nama yabereye mu budage ntibahamagaye umuntu bamubaze ngo bara ubwoko buhereye butangiriye donka akarere bubamo ni ubuhe iyo bagiye bafata amafrontiere natirere twate imisozi twate barafata n'ibindi n'ibindi ntibabagiriza abanyafurika ukuntu babayeho kugira ngo babashirire imipaka Mm. Ah, nkosore gato wa- wari uvuze ko ah, abarundi ba mbere bageze kuri ubwo butaka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo itanu
nibyo navuze kabisa Eh, ha- hanyuma kuva icyo gihe ntabwo mwigeze musubira mu gihugu cy'u Burundi
nta n'umunsi n'umwe nta mwaka n'umwe twigeze dusubirayo kiretse gusa ko iyo habaye intambara mu gihugu cya kongo niho tujya tujyana jenoside tukaba n'impunzi mu burundi ariko kuvuga ngo twe twaragaruka ngo turatashye tugiye uburundi ahubwo yo yibumbira yo muyoboye ubwoko yibumbira ngo eh, ba sokuru bavugiye mu mpunzi si bo bakwerekaga
Ha- hanyuma se ah, muri Kongo mu- mufatwa nk'abanyekongo bujuje amategeko cyangwa se baracyabafata nk'abanyamahanga
urumva kongo nk'igihugu i- itwemeye nk'abakongomani abaturage tubana niyo barimo tweteza kumenya umuco wacu kubera ururimi rwacu bakaba- bakatwita aba- abanyamahanga urumva twebwe dufite eh, dufite royome eh, dufite royome kandi nibyo biyobowe nibyo biyoboye royome y'abarundi Eh, kandi iremewe iremewe na- n'amategeko y'igihugu muri teritwari y'ubuzira irimo amababi y'amakara hariyo y'abapfurero y'abavira n'iy'abacu y'abarundi yitwa sosoritrende na rubizi ni ukuvuga ko kera ubudesa yitwara eferi de barundi kuzi hagati ya eferi de barundi na kizike y'uburundi eh, bahindura ngo tutazi ko nta nta badepite twari dufite mu hagize fa sosansi bahindurira eferi plende na rubizi urumva Eh, donc ahantu kugira isi yitwa sheferi de barundi na aritoni anes dix octobre mille neuf cent vingt-huit niyo yagize amasheferi yose atatu uko ari muri teritwari y'ubuvira sheferi y'abapfurere y'ababwira n'iyacu y'abarundi
mwami nije imbere ndabagoye uwa gatatu kinyoni uwa gatatu guma kuri telefoni ariko dufite n'umwe mu bantu mukorana bya hafi cyane ah, bwana jean chrysostome rizinde ukurikiranira hafi bya hafi uko iyo sheferi ikora uko abaturage banyu muyobora bakora Ah, hari ibibazo bimwe na bimwe umwami yari akomojeho birimo ko nubwo kongo ibemera ko muri abanyagihugu hakiri ikibazo mu baturage muturanye bafa- babafata nk'abanyamahanga icyo kibazo cyifashe gute bwana rizindi
mu bigashinga by'amajournaliste ndetse ahubwo inama yavuze nibyo nuko kenshi amategeko ya kongo n'abayobozi benshi kandi bakomeye bakuru muri kongo baremera ko itari umunani n'abandi ariko aho duturanira hatari cyane n'igihugu iwacu rero abana bafite ibintu by'ivangura baratsinda bazakora ibyo bashoboye kugira ngo babikumire kandi bafite ko tubona umuhanda kandi bidakunda twese tuzi neza ko turabakomamani aho tuvuga ururimi rw'ikirundi kandi ari imiranga ari uko karanga cyangwa imigenzo yacu ariko turabakomamani nabo bemwe bategetse imico mu bayobozi ba kongo batabyemera cyane cyane baba muri polisi y'ububwira kandi ibyo bigarukira cyane iyo ageze ikintu cyiza kandi bafitiye abarundi kuko ari abakozi kandi batabahinduye ariko ko ari abarundi muri kongo ngo ari abarundi baje mu burundi kenshi amateka cyangwa akabanza kariho barabitwereka yewe ahambere ho abantu baza mu burundi ariko bahuza ariko yagira hino bakayihindura ubwo ari abarundi batashe iwabo kandi bakayitumira baba babirukanye bakabahuriza bakabahuriza nuko ariko hasi kenshi kubabwira yuko igihe nigeze gufata umwana w'iwacu ngaho ku mutari witwa muri pilote abohe ngaho i burundi bawufashe ugataka kongo gatengera ibarabara kubanza ku muhanda wose ariko ikigitangaje bamuhote baramutwara mu burundi bamwiza ko ari umunyamahanga kandi ari mu muhanda kumwe n'abandi rero kugeza ubu twiriwe twari abategetsi b'ubwira twitura mu minisitiri ndetse na ambasade yakoze kuri iki kibazo cya muri ambasade yakoze ubuzima kuri iki kibazo cya muri kugeza ubu abategetsi bacu babo ntacyoboye yishyuraho ariko biragaragara neza yuko abahohotewe kuko n'umwana iwacu ku mutare ariko arenga n'akakazira urumva yuko abayobozi bamwe bamwe barwana batubangura kandi bitewe uburenganzira kimwe n'abari bakomane
mwami nijya imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu nubwo muvuga ko hahakira abaturage mubana nabo ah, babafata nk'aho muri abanyamahanga ariko wowe ubwawe ah, uhagarariye bagenzi bawe b'abami mu nteko ishinga amategeko ah, y'intara ya kivu y'epfo niko bimeze
yego niko bimeze hashize ukwezi kumwe twaratowe n'abandi bami bo muri kivu kivu baduha konfiyanse yo kuvuga tugende tubarepurezante kuri kuri kuri asambule porovensiale yo ngaha muri side side kivu urumva uvuga ngo twe turi abanyamahanga kandi amategeko ya kongo itwemeye uwo nguwo aba atazi amategeko y'igihugu uko ameze cyangwa uko agenda
Ni- nibaza ko zimwe mu nshingano uzaba ufite cyane cyane ni ukuvugira abo baturage uyobora ndetse no kumvisha abumva ko mukira abanyamahanga muri icyo gihugu ko muri abaturage
urumva n'abo ngabo bavuga ngo tura- turi abanyamahanga barazi neza ko tutari abanyamahanga icyo bashaka gusa ipozisiyonema politike no hagati ya- ha- na- nabo nyine baf- bafite ibibazo hagati yabo n'aba n'ubundi bwoko bw'abavira benshi bo bashaka gufata amashe- ama- amashoferi yacu amateritware yacu baya- bayashyire kuri eh, shoferi yabo y'abafurere urumva Beke- eh, aho rero niyo- be- kuri twebwe rego bavuga bavuga ko twebwe turi abanyamahanga ariko kubabwira bo bakavuga ngo niyo bageze kubabwira imbere y'uko ababwira bahagera Beke, amateka ya kera avuga ko abafurero baje bava i uganda ababwira nabo uko nyine twebwe twaje tuva mu burundi ate bakavuga ngo ba- baraje bafata eh, imbere yacu ba- nabo i- iyo mubagira ngo nibo bahageze bwa mbere twe turaza sasa twe turiba tuza twibaza n'igiti twabanyaga ahantu mwari yicaye mwari muzi neza turahafata aho hantu turahicara iyo niyo ngwano turimo benshi bo bashaka ko bafata hose utwo turego dutoya bagenda bavuga baba basakuza bavuga ngo twe turi abanyamahanga abandi ngo bahageze inyuma yabo ni ibinyoma gusa mu binyoma
hanyuma mwa- mwami nijya imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu hari isano ub- ubwami bwanyu bufitanye n'ubwami bw'i burundi
ubwami bw'i burundi Eh, hari isano mwigeze mugirana ndavuga ubwami bwahozeho mu burundi kera
amateka avuga ko eh, ndorogwe ndorogwe wa mbere uwaje ayoboye eh, ay- yaje ayoboye ubwoko bwacu ya- yakorera umwami w'abarundi Mm.
no mu kuza yaraje kugira ngo arebere umwami w'abarundi nimba hari ahantu yo- yotungira inka ziwe anaca asubira gutanga ikintu icyo bita mu gifaransa ngo siporo uwo mwami aca amubwira nimba a- a- agomba kuhaba cyangwa asubireyo ariko ikibazo cyahabaye ni indwara ya malariya bahasanze kuko baro- bararonse umuti abahageze imbere bara- baratinye cyangwa barananiwe kuhaba kubera eh, iyo ndwara ya malariya twebwe twaje kuhagera eh, ata- ata muntu munini uhari abapfero baje bamanuka bava mu misozi ya ya remera umurenge umwaka wa dix-neuf cent vingt-huit dix-neuf cent vingt-huit ibintu biri mu cyongereza ba- bamanuka Na- naho ngaho umwami wacu icyo gihe yari umugabo wa mbere umwami mugabo niwe yatangiye kuba- ku- kubakira no kuba- kubagabira inka kubagabira imirima eh, n'ibindi n'ibindi Mm. urakoze cyane mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu Ah, kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bababaza Ah, reka duhere kuri celestin wiriwe neza uranyuva celestin
yego ndakumva uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, ikibazo ikibazo nenda kumubaza Mm.
sinari ndi kugira mubaze ntago byaba ntago byaba bigoye cyangwa se ntago byaba ari ingorabahizi kugira ngo uyo- uyobore nk'abantu wenda batakwiyumvamo gutya
Ah, batakwiyumvamo icyo ushaka kuvuga ni iki
nyine nko kugira ngo wenda babe bavuga ko atari ari abanyamahanga baje aho ngaho Mm.
ubwo ntago ntago byaba byaba ari ibintu biba bibagoye cyane ariko we ni umuyobozi ah, w- w- w'abaturage bo mu bwoko bw'abarundi
okay Mm.
Eh, ariko nicyo nenda eh.
a- ariko icyo kibazo nta kibazo twakimubaza mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu ah, i- i- mu bijyanye n'imiyoborere ah, ibindi bibazo muhura nabyo cyane cyane ah, bishingiye ku mibanire yanyu n'abanyekongo ni nk'ibihe
Eh, sina- sinumvise neza
yashakaga kuvuga ngo niba hari ibibazo muhura nabyo kuyobora abantu bamwe bamwe batabiyumvamo babafata nk'abanyamahanga
bo ibibazo duhura nabyo ofete hari n'abayobozi bamwe bamwe babwiye kure dufate nko muri mu ntara ya ekwatere cyangwa provinsi orientale nibagera iwacu aba bene wacu b'abapfurero bakaba bababwira aba batuye hano ni abanyamahanga nimukaze mukorana nabo nimukolabore nabo benshi bikatuzanira ingorane cyane kurusha ku bijyanye n'umutekano nusanze umu- umu- umu- umuyobozi w'umusirikare avuye iyo ngiyo bakajya kumwamama twebwe iyo tugize ikibazo cy'umutekano tukamwiruka ko ngo adufashe akaba ari we kandi agita mu mwobo tugomba kuri eh, kuri na- donc kuri shefu y'intara yacu nuko tugatanga raporo mu minsi yose uwo muntu bakamukura aho ngaho kuko a- a- abapfa ari umuntu utazi ama- amateka y'akarere beka- agakora ni- n'ikantina z'abantu bamwe bamwe beka bakama bamuhindura bakahazana uwundi beka ni baturage bobo ingorane nyinshi nyinshi bagenda baduteza eh, kutwiba inka kutwicira abantu kugira gute ibyo ni ibibazo tugenda duhura nabyo Mm.
adeni wacu abarundi kugira ngo baronke akazi muri tuvuge nko muri leta cyangwa muri mu maorganisation guverinementale hano ni ibintu bikomeye bikomeye kuko ni ibintu bigoye cyane nibyo bashaka kuvuga Mm.
mbese urumva ibintu bya- by'amacakubiri baba baba bakuba mbese n'umukomoka hehe kwande umwami wawe n'inde Ati, nibamenya ko ari umuntu wacu bakaba ba- bashyira idosiye yiwe ku ruhande urumva ko dosiye dufite twebwe aho muri ako karere ni nyinshi cyane ibibazo abaturage bacu bagenda bahura nabyo ni byinshi cyane nta nicyo gituma twe twashimiriye imana ku kubona ko badushyize ha- ngaha mu mu bashinga amateka kugira ngo natwe tuve tu dushyira ibibazo by'abanyagihugu bacu eh, imbere yayo ya leta dore ko bimwe bimwe bishobora gukemuka urakoze cyane mwami nije mbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu Ah, kandi bwana jean chrysostome rizinde uri umufasha w'umwami igihe cyose wumva hari icyo wifuza kumwunganiraho ah, nawe ufite akanya
icyo bakunda mu bakozi n'amavuzi kera bamubwirwa yuko mu bisanzura abayobozi benshi kandi bakomeye barazi neza yuko tuba ku mpamvu ariko nyine bikorwa n'abantu bakeya b'abatureye barafite intumbero bafite intumbero gusa yo kugira ngo bafate shoferi yacu ibagire iwabo kugira ngo batwirukane kuri ibyo rero dutanga umutekano wayo uba mukeya cyane muri ubu umutekano wayo mukeya ba- baririha bakica abantu bagakora ibintu bitazanye na gatoya kaza mu nzu Aka- ikindi ibintu bari dushaka kugira ni uko usanga mu iyo tuyoboye mafite administrative yacu usanga basi- bagerageza kuramo batazakana rero kugira ngo baka kugira ngo babuze inyungu babuze ba- batakaze inyungu zacu Mm.
ikindi usanga bakora bagerageza kumvisha y'ubuhumura abantu babo ngo ntibatuyoboke ba- baha wenda guteza amataxi n'imisoro ko bazavuga mu kinyarwanda Mm.
basanga kenshi bafite n'intumbero yo kuvuga ngo bahindure sekeri yacu muri sekiteri kugira ngo aho nyamara dukumire tu- tube ku ruhande urumva yuko ibyo byose ari ingorane zikomeye cyane bituma twebwe mu miyo- mu miyoborere yacu ya buri munsi tugira ingorane
urakoze cyane bwana jean chrysostome rizinde dufite n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo bababaza samuel wiriwe
niriwe neza bamenyesha amakuru uri hehe
ndabizobora mu burundi ikibazo cyawe
Eh, mbanze kuramutsa abo barundi bene bacu baba muri- mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo Mm.
ama ama ubwa mbere ko eh, ndatanga intererano nongere mbaze n'akabazo Mm.
Ah, mpereye ku mpereye ku kibazo no- ndatangura mbaza nti none baba ko numva umenga ni novuga ni ni sosiyete n'izindi nko- ni sosiyete n'izindi nko kuko mu burundi hari amasosiyete atandukanye cyangwa yo ku isi atandukanye uko bavuga ko baba batotezwa n'aba- n'abakongomani boba baba- boba- boba- boba aho ba- mwa- n'iyo teritwari basanzwe babamo baba bahaba biciye mu mategeko zifata bafite ibyangombwa barekwiye kuhaba cabure kuko tuzi yuko muri eh, kuva batumye amasezerano y'agateka ka zina muntu ku isi umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba ahantu ashaka mu gihe akwije ibisabwa byo kugira ngo abe aho hantu icyo cyari ikibazo Mm.
Eh, hama hama nyera nayo nagira ntebe mvuguti nabo nyene ni iki kibatuma mu gihe babona yuko bafitanye umubano mu- utameze neza n'ababanyi babo nimbara bafurera nimbara bafurera canke n'abo bandi n'abo bandi bashobora kuba babaniye nabi kubera iki batogaruka ngaha mu burundi kuko ma- namaze kumva ko me- numvise ko basanzwe bafise n'umwami donc ari novuga ko ari sosiyete canke abumbure bishobora iki- kuba ari ikindi gihugu kiri mu kindi kuko nimba bafise umwami bisigura yuko baserukiwe kandi bafise organisation ikwiye ni gute ni kubera iki batotaha mu burundi cyangwa uwo mwami uwo mwami asanzwe abaterukiye cyangwa uwo mwami asanzwe kubatwara ko turi mu karere k'ibiyaga bya k'ibiyaga kandi ko intwaro ya cami yahaciye ubwo nashobora kuba nkumvure uwo mwami waba akinyira ko nkumvure nk'umubwiye botahuka mu burundi cyangwa bakanyigira imbere bakagira ibindi bintu bitandukanye ko ashobora kubayo nawe bomukura nk'uko byagiye biraboneka muri bimwe bihugu haba mu burundi cyangwa muri mu gihugu cyane cy'u rwanda samuel mbere y'uko mpijambo umwambi kugira ngo agusubize gusa nuko wenda ushobora kuba utakurikiye ikiganiro kigitangira ariko yatubwiye ko abarundi ba mbere bageze ku butaka bwa kongo aho batuye mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo itanu hanyuma agace babagamo ubwo habaga amasezerano y'iberire mu budage yagiye agabanya afurika agace kabo kakuwe ku burundi gashyirwa muri kongo aho rero niho bakura inkomoko yo kuba abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi
murakoze cyane twe natahuye by'imyuzuko ndumva umenga bashobora kuba ariko bararenganwe n'imyuzuko naho ntigeze amategeko mugabo umenga bivuga yuko mu gihe umuntu abaye mu gihugu kanaka imyaka yababa mirongo itatu ndetse abungumba ari imyaka izindi ijana n'ibindi bishobora kugira amaporosesisi bishobora kuraba ukuntu nawe yokwitwa umwenegihugu w'icyo gihugu asanzwe abamo acyamaze yuko nkumve ko nimba bafite inkomoko inkomoko bitwa inkomoko ko abarundi mu karere bisigura yuko bavutse bamwe ku barundi ubwabo bavukiye muri kongo kandi bakuye muri kongo ni gute bumbuye nabo baturondera kwitwa bahata abakongomani maze baravuga uti turafise igisaniro igisekuru cyacu ndi burundi bwaba nabo bakitwa abakongomani ko wumva bariyo bavukiye nibo babaye kuva kera kuva n'igisekuru cyabo ariyo kiza urakoze samuel kuri ibyo bitekerezo byawe ndibaza ko ikibazo wari ufite kitakiriho ugira umunsi mwiza
uwa twese yego reka dufate na honore wiriwe uri hehe honore
ndi mu burundi ni bujumbura ikibazo cyawe
ahubwo ikibazo nawe mfite isonodire iso ndabivuzeho none ko wumva abo barundi bamaze imyaka nk'iyo bari muri icyo gihugu cya kongo nta kuntu bubaha byangombwa hamwe n'ishyirahamwe rigeze batera akazi nta muntu rikabaseruka ko bakareka kuza bararenganurwa ukuntu ko ndumva bageze ikosa bakaruhirwa mu burundi bakaza gufunga ibyino ndumva n'ikiringo bamaze hariya muri icyo gihugu bizikiwe n'umwami wabo ndabona bari ko bararenganwa kenshi urakoze cyane honore mwami nije imbere ndabagoye uwa gatatu kinyoni uwa gatatu iki kibazo cya honore kijyanye n'uko ese iyo musabye ko abaturage banyu bahabwa ibyangombwa bibita abanyekongo musubizwa iki ibyo babasubiza ni iki nari mvuze ngo kuko wagiye ugaragaza ko rimwe na rimwe abaturage banyu iyo bagiye gushaka utuzi haba muri leta cyane cyane aho ngaho mu ntara mukomokamo akenshi bibagora kubona utuzi kuko babafata nk'abanyamahanga ariko nanone urebye igihe mumaze muri icyo gihugu mwakabaye mwitwa abakongomani icyo gihe iyo mubajije impamvu mutari abakongomani bemewe n'amategeko babasubiza iki
afate sinzi nimba numvise neza ikibazo wambajije ariko igihugu cyoco urumva turakorana neza n'abayobozi bose ku nzego zose guhera kuri teritwari buvira kugeza i kinshasa kuri kapitali ahubwo kinshasa ntaherutse mu kwezi k'umunani nari ngiyeyo nyine mu bintu by'akazi kubonana n'abayobozi n'abandi bakuru ni ukuvuga ngo koraborasiyo ni nziza hagati yacu n'abandi bayobozi bayoboye igihugu ariko hari bamwe bamwe muri bo bari novuga bari egisirimantarize
nabo nyine abatwanga bakababwira ngo ntibakoragore natwebwe donke ntibatwumve ibibazo byacu ntibabikemure icyo nicyo bavuze rero iyo dukoze poroduwayo cyangwa tukandika amamemo kuri abo ngabo bagenda badusoteza ukaba usanga babahinduye babakuye aho ngaho bakatuzanira abandi ikibazo hagati yacu na leta ya kongo ntayo kabisa kuko niyo dukorera niyo byewe n'umwanya w'abarundi nkorera abandi bantu bose bo muri bo muri sidi kivu baranyemeye ahubwo icyo nibagiye kuvuga ni jewe sekretere y'abandi bose bo muri sidi kivu sekretere gihe
hanyuma se ni ukuvuga ko nta kibazo hagati ya twebwe n'abandi bantu ikindi kintu nashatse kuvuga twebwe inyuma inyuma y'urupfu rwa nyorogo wa mbere twese twitwaga abatorogo so twashatse gufata izina rya izina rya nsetere wacu nyorogo nyuma kubera ko ururimi baguma bumva ko tuvuga ururimi rw'ikirundi imico yacu y'ikirundi imyambaro yacu y'ikirundi aho niho bamwe ni abandi baguma batwita abarundi abarundi kubera ururimi ariko twebwe igihe bashyize imipaka ababirigi babonanye n'abasekuruza barababwira ubwo mubaye abakongomani iyo kwitwa abarundi baratubaza twe tubishyura ngo ba sekuru bacu barabishyuye ngo aba ngaba ngo batwebwe turabatorego twafashe twarafashe izina ry'irya ansetere wacu na nicyo gituma rero benshi barashavuye igihe bahinduye izina rya sheferi rero kuvuga ngo sheferi de batorego bayita sheferi de la plaine de la rubisi rero sheferi imwe gusa muri kongo yose bavuga ifite izina ry'igifaransa izindi zose usanga zifite amazina ya banki yabo cyangwa izina nyine y'ako karere iwacu gusa dufite izina ry'igifaransa kubera ko bayihinduye bakabagiye
hanyuma bwana jean christophe murizinde ibindi bibazo twumva muhura nabyo n'abaturage banyu ni uko kubera umutekano muke no guhohoterwa benshi mu baturage bo mu bwoko bw'abarundi aho ngaho muri sheferi yanyu usanga bahindura amoko kugira ngo badakomeza guhohoterwa icyo kibazo cyo cyifashe gite
mbere yuko mvuga kuri icyo kibazo cya gaze na minisitiri nkundira mbanze mwunganire umwe n'ibyo yaheje kubabwira yego bwira ko ubwa mbere yari yaberetse yuko hariho abantu usanga turahumana twese ariko kuko kunywa ari binini cyane ugasanga bava kure bafite rero ubwo twebwe muri leta ya kongo usanga twese tudasari kure cyane usanga barya abandi bani bene bacu kuko aribo benshi kandi bazize amahirwe yo kujya muri leta ndababumvisha bakareka ko muri kongo atabahinzi babaho kubwo akaranga kacu cyangwa ibintu tuvuga bakabumvisha ko twebwe turi abanyamahanga waza gusanga turyambika umwanya mwene wacu araje ko batazi amateka ya sheferi cyangwa ya pende ya rize cyangwa ya sidikivu bakamwumvisha n'ibinyoma cyangwa benshi akabyemera uko amaze kubyemera rero ukitanga kenshi iyo iyo habaye ingorane batabifata nyine nk'abanyamahanga ariko atari byo bimeze kubera bene wacu bamwe bamwe bapfuye bafite imitima y'ivangura ariko bashaka kunganira mu mwami ikindi rero nashaka kuvuga ku kibazo nkumbagize nibwo usanga ibyo bibazo cyane cyane biza cyane cyane biza ku bushake bukeyi bwaba bene bacu duturanye ngaha b'abaturere ndetse ashaka kwemera yuko twe turi akumenya kimwe nabo basanga wenda ngomba kwifata yuko ariyo bakongomani bya originali gusumba abandi kuri ibyo rero ahantu hitara nyuma kwivuga kenshi bakoresha ibintu by'iterabwoba kugira ngo barariko babuza duhunge kongo kandi bidakunda ubwonko igihugu cyacu cyasubonye ibibazo babacamo batuzihanganira kandi tukabereka yuko twese ata mpamvu iyo ariyo yose bituma dukoresha ibihugu kugira ngo tugire ahantu hacu kandi twifitiye uburenganzira n'amategeko bitwemerera tukakibona rero n'ibindi baragerageza gutoza kureya amagurupe de amagurupe rebeli gurupe de rebeli aka ni akarere twavuga ko abantu bagiye biga ubutegetsi ku bihugu bano twavuga bazakira amabwagane banki banobora bari bashefu cyangwa abaturage bagiye biga ubutegetsi ku bihugu baragenda bakireya amagurupe de rebeli ayo magurupe de rebeli akabaho ari akazi kawe ko gutera ama esekirite mu bihana mu bantu bavuga no ibikorwa bya leta byandahanye aya magurupe de rebeli aya magurupe de rebeli bakeya tutana kenshi akazi kawe ko twabivuze ari kwica ukunyagana n'igihugu no kubuza ku bikorwa bya teritwari usanga kandi abayobozi bari ku rwego rwa teritwari nk'uko twabivuze babashyigikira bakabafasha muri ibyo muri ubwo bushya bwabo aka ni akarere twavuga nk'abayobozi bamwe bamwe kuri teritwari barazi neza yuko sheferi kundi ya ruzi cyangwa se amasheferi yose muri kongo ari amansi yari desantaralize kuvuga yuko kisetoroma kisetoroma kizirizike uku baribaza ibyo bintu ugasanga batoza amatakse atawubasha bifitiye muri shoferi iyo uza kugira gute ubundi umutekano mukeyi muri shoferi ugasanga kandi ikindi twokombera ko ni uko abayobozi nyine usanga bakura abashefu ku kintu bazi amategeko bagashira abandi n'iwabo kuko ibibazo byabo bisabe gushaka kugira ngo badutabilize abarundi izo ngobora tugomba duhura nazo bwana journaliste urakoze cyane jean chrysostome rizinde ndagushimiye cyane reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika thierry wiriwe uri he
ibujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ikintu cya mbere cyo nagomba mbere ko rero nagumye numva ijambo ngo abategetsi riguma rigaruka cyane hamwe n'imvirana n'abo bantu barigeze bitura ubutegetsi kugira ngo rimwe rimwe buze burabatunganiriza cyangwa imbere ndababaze ko tuzi muri bino bihugu byacu hariho amashyirahamwe usanga avugira abantu bariko bararenganya na cyane cyane abantu b'inkeho nk'aba twahora twumva hariho amashyirahamwe aca afata iya mbere mu kuja kubavugira hari amashyirahamwe baragarukiye ko canke bo nyene hari ayo bigeze bitura hanyuma jewe hari ikintu kimwe gikunze kumbabaza bino bihugu byacu nivyo birimwo amoko atandukanye muga ivyo nivyo babwiriza guca intandaro yuko haba mu kutumvikana yuko haba injyane nta terambere ryopfa riyije rero wumvise nk'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo hariyo amoko angana kurya tukaca twumva abantu rero bariko baraza bifatira bamwe bakabi bakababwira ngo sabino hari ikintu mbere cyarenze ndumva ngo hariho abaza bakazi ni burundi kugira bafungirwe ivyo bintu umenga umwanya umwe ntibirekuwe n'amategeko ariko nkabwira abategetsi nimba hariho abantu babikora gutyo mu bisanzwe ubwa mbere ni uguhemukira abanyekongo ni uguhemukira umunyagihugu abazi yuko afise inzego ziri hejuru zishobora kumugwanira nk'uko asanga nizo zimusheta nizo zimudandaza nimba imyifatire yo ku bategetsi ba kongo irakwiye guhinduka hama bano bantu bakareka kurenganywa murakoze cyane ndagushimiye Thierry mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu uyu mukunzi w'ijwi rya amerika abaje niba mujya mwitura ubutegetsi cyangwa se amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu kugira ngo ibibazo usanga abaturage muyobora bahura nabyo bibe byashakirwa umuti
ku bijyanye n'ayo mashyirahamwe cyangwa abayobozi bo muri congo ukuntu tubashyikiriza ibibazo byacu turandika amamemo turandika amamemo tugashyiramo ibibazo byacu byose tukabamenyesha mugabo ikibazo ni uko twebwe uko tutari dufite abasingamateka bo muri ba sambiye nasionale provinciale kubera ko turi bake amatora agiye kutswa ntigutambutse umuntu n'umwe ariko kenshi turagerageza gushyira umuntu turebe ko yotambuka ariko kubera ko amatora yo ngahabaye ubwoko bakareba iki bakatwenge tuba dutambutse hano tukagira nawe ikibazo yokurikirana ibyo twanditse ku nzego zo hejuru kugira ngo bashyire ibibazo byacu ku meza kandi barebe ukuntu bikemura icyo ni cyo kibazo turonka ariko turavuga no ku maradiyo tukandika tukagira byose ibyo dushoboye kugira ngo turebe ko eh, natwe two- tworonka amahoro nk'abandi ibibazo byacu byakemuka mugabo ibyo ni ibibazo tugenda duhura nabo byo mu buzima
Ura- urakoze cyane ah, reka dufate na jean wiriwe
aramutse uri hehe eh, muri siteti ya yowa ni amahoro ni amahoro cyane ikibazo cyawe
Eh, murambabarira kuko ari igihe tu- mutakumva mu rwamo kuko bi- bisi icyuma kiri gushusha imodoka ndi gutwara muri sino birumvikana nta kibazo nibyo bihe turimo hano muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, hanyuma mu ndamukiritse abatumire barakumva Eh, jewe ndafise ikibazo kuri abo bene wacu numvise mu ntangamarara yuko ari abarundi bene wacu jewe nashaka kubaza ahubwo natangaye kumva hakiriho abantu bo mu bwoko bw'abami mu bihugu bibanyi ni ibintu bintangaje cyane rwose Ah, kuko n- mu- ni ubwa mbere ndabyumvise mu bisanzwe hanyuma nagomba kubaza ikibazo none ko bonyine biyemerera ko ari abarundi hanyuma bakavuga yuko igi- igihugu kibanyi cya kongo kibarungika kikabahohotera mu kubarungika mu burundi badashaka none nimba biyitirira ko ari abarundi ikibazo kiri hehe ko boba bagiye mu gihugu kibanyi ca- cabo cababyaye aho nashaka mbaze na kabato nashaka gusobanukirwa kuko ni irya mbere numvise yuko tugifise ah, abantu bo mu bwoko bwo mu bami bari hanze y'igihugu cy'u Burundi uko nabaziga yuko bahoze mu gihugu indani mu Burundi hanyuma rero igihugu igihugu cyo muri Kongo ko bavuga yuko ari abakongomani hanyuma nabo bagasubiramwo ati n'abarundi none hagati y'abarundi n'abakongo bari mu bwoko bwahe aho niho nashaka gusobanukirwa jean guma kuri telefoni mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu ibyo bibazo yari yabivuze tugitangira ariko ah, mwami gerageza wongere umusubize mu magambo make cyane hanyuma dukomeze ikiganiro
rero ndabona ko tugitangira uwo munsi w'intambara umushingantahe niya n'ibihumbi si byo twavuze bwa mbere ofete twebwe ntituri abarundi tuvuge ameburunde ntituri ababurunde nk'uko babivuga none twebwe turi ubwoko bw'abarundi muri kongo hari hari amoko majana ane na mirongo itanu twebwe muri ayo moko yose tukaba turimo bandika ngo kominote rundi n'ubwoko bw'abarundi nonke ni ukuvuga iki nuko nabivuze tugitangura twebwe twarajabutse cyangwa bakuru bacu barajabutse eh, urusizi baza kurondera ubwatsi bw'inka n'aho kuba Eh, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo itanu icyo gihe niyo abo basokuru bajyabutse bari batwawe n'umugabo yitwa eh, ngorogo wa mbere yari ngorogo wa cumi Eh, ano eh, bibaye ko nguko hari konferanse yabaye mu budage guverineri iyo konferanse niyo yagabuye imipaka ya afurika yose twebwe twisanga turi muri kongo mugabo tukagira imico y'ikirundi tukavuga ururimi rw'ikirundi eh, imyambaro yacu y'ikirundi basi tubaho turimo kuguma aho ngaho nk'abandi bakongomani naho dufite umuco w'ikirundi Ubwo urumva ko igihe ababiligi ba- eh, aba- abazungu bagabuye imipaka ya kongo ntibabajije aba- aba- aba- abanyafurika ngo tu mwebwe muhereye hehe mutangire hehe kugira ngo duce imipaka iyo bafashe ko rero amaembere yabo inyungu zabo ni inyungu zawe nizo zonyine bagiye bakurikira Eh, na nicyo gituma batabajije abantu imipaka yari amazi uruzi cyangwa ibi- imisozi iyo niyo bagiye ba- bakurikira gusa ahantu kuko hari uru- uruzi rungana gusa bagashyiraho bagashyiraho umupaka bakaba bavuga ngo iyi ni kongo iyi ni burundi iyi ni- iyi ni- iyi ni rwanda n'ahandi n'ahandi ni uko nguko twebwe twahuye kandi si twe twenyine hari iyindi ntara bita shada habamo abantu b'abazambiya bagumye muri kongo abandi bakongomani baba muri zambia hari ahantu bita ekwateri hari abandi bagumye muri kongo abandi baba muri repubulike centre africaine donc ku isi yose ku mipaka ugenda usanga amoko yarivanze bamwe bagumyeyo abandi bagumye na ni uko nguko natwe twagumye aha muri neri kiva hafi yacu hari abanyarwanda bagumye bagumye muri congo muri teritwari y'inafisi abo ni babita abanyamafisi cyangwa abanyarufuru abanyanisha niko nguko niko bagenda babita twebwe twaritanze nkuko babivuze kandi abatoreze izina ry'umugabo yajya yuburiye abantu bose abagabo abajyanira ibisizi abazaniye muri kongo yitwa mirongo amaze gupfa abazungu bamaze gukurikiranira kuri imipaka bakimara kugira icyo nyuma abaye abakongomani nawe mu bindi ibyo bintu bimukimbitse kandi aba aba abarundi ubundi n'ibindi izina bameze nk'uko abakuru bacu ba bakiye mu ya mbere bazaza mugabo bahinduye izina twebwe turi abasore mugabo bene wacu sasa nibo bagenda bavuga ngo turi abarundi turi abarundi ariko abandi batuye masisi baba ibicuru baba hose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ugasanga bigisha abanyamasisi abanyagusha ntibita abanyarwanda muri ururimi bavuga uko niko amateka yacu ameze
urakoze cyane mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu ja ibisobanuro uhawe birakunyuze basha numvise ahubwo ndumiwe none ko ari bene wacu mu gihugu cy'u Burundi boba biyumvira yuko bazotaha kuzosubira mu gihugu cyabo cyane bazogumaho nyine mu itongo ryabo muri kongo ariko bakubwiye ko umenyesha amakuru reka nanjye ndamubaza akabazo yego
none ko arashaka tuzasubire mu burundi twese ariko bazoronka amatungo yahakoze tuzokwira se nanjye nsore kuri ako kabazo aho biranagoye no kwishyura nimba mutanibuka n'iyo mwakomotse muvurumva byaba gutanga urugushasha nk'ubutse aho ni iwacu nitwereka kuvuga ko turi bamwe kuko basokuru ni bamwe tuvuga rumwe mu mitwe yacu ni imwe kugira ngo ibyabaye iby'abazungu badukoreye nta kundi nitwe bihindura twebwe ubu turi abakongomani nta kundi kadusanga igenga kabisa urakoze sawa tubipfurije kugumaho mu mahoro hanyuma mubandanye mukurikirana amategeko abakinga kugira ngo ababahohotera babava inyuma murakoze urakoze cyane ja nawe kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na etienne wiriwe neza
ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwiriwe nitabona tuma afite n'irindi ni edi rwema muvugana ah edi gwema ni edi gwema ushaka kuvuga nka tomazi kamirindi niyo mpamvu twese turi bamwe nta kibazo ikiganiro kuva gitangura twese turi bamwe
eh murakoze cyane jewe ukuri je agatwego ngo je kanyishe kabisa ikiganiro nagitanguye kuva mu ntango ariko jewe ndumbuye kubona umuntu yitwa umurundi ari iyo akunda uburundi ntatahuke muhira konya kuba umukuru w'igihugu cyacu yirirwa avuga abarundi batawe ko ari umurundi niyo byahuka akazanga mu gihugu cyacu
etienne niba wakurikiye abantu bakubwiye amateka yabo uko babayeho ntago bari hariya ku mpamvu zabo bari hariya ku mateka yabaye ku mugabane wa afurika ntago rero wababwira ngo bave aho ba sokuru na ba sokuruza babaye hanyuma bajye mu gihugu aho batibona kandi ntacyo urakoze urakoze sinzi uwo mutumire uwo mwami nimba ari umwami rwose umwami w'uburundi
ni umwami w'abantu bo mu bwoko bw'abarundi batuye muri kongo
batuye muri kongo none ntibaba bafite aho bamuka aha mu burundi intara baba bavamo yo bari iyahe muba mukoze mwumva ryo kabazo muba mukoze cyane mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu icyo kibazo cy'aho mukomoka ah, etienne abaje
rero kiragoye kuvuga yuko ubusanzwe ntawe twahibuka kandi yuko ntawe batumiye niyo mpamvu kugaruka iyo ngiyo ariko bitoshoboka ko twagaruka ariko iyo myaka myinshi cyane igice kiba cyatsi icyinshi kandi ni kirekire nimba ko guhera umwana icumi biragoye se biragoye kandi
Mm. Ura- ura- ura- a- a- yaravuze ngo ahanini mukomoka he ah, nk- ntegura kino kiganiro ah, nagiye nsoma bimwe mu byanditswe ku nkomoko zanyu hari abavuga ko ah, mbere y'amasezerano cyangwa se y- y- yabereye i Berlin mu gihugu cy'Ubudage ko akarere kanyu ahanini kari mu byari mu bigize- byari bigize kibitoke na bubanza niko byari bimeze
ngo rero turabimenya neza ariko niba ari kibitoki niba ari rubanda ariko nkaho nigeze kumva niba ariko sinobeshye n'abantu sinobeshye urakoze cyane etienne hari ikindi kibazo ufite
reka mbishe gato yego namubajije intara yo bavukamo kuko burundi bufite intara nyinshi kugira tukimenye ntago ntago kuko na- nanjye narakoresheje ishakashatsi ibyo nanjye narabirondeye ndabi- ndabibona ariko ntibatomora neza bavuga ati intara tuvukamo ni iyi Ntago- urumva nicyo nari nifuza kumenya ati intara baba bavukamo ni iyahe Iyo bavukamo Ikindi kibazo cyangwa iyo- gusa kivuga kiti none ko avuga ikinyarwanda avuga ikinyarwanda ntabwo avuga ikirundi cyitsitso ikirundi nyacyo none i- ntavuga ikirundi nyacyo ni ukuri je namwumvirije kuva ku ntango gushika n'iki gihe ndetse ndemeze ko mbona- na- sindabyumva neza ko byonjamo yuko ashobora kuba ari umurundi kuko niyambwira iyo ntara ishobora n'ibyo bibazo nari mfite byaca biherera ngaho murakoze Je ni- nizere yuko naba ari umurundi nibaze ko igihugu cy'uburundi twese tugisangira abarundi twese nk'uko nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu aheruka kuvuga narabe atahuke n'abo bari kumwe bose batahuke mu gihugu cyabo kandi ndize yuko n'ako kamo leta iriko irakumva Etienne Nk'uko et- et- nyakubahwa mukuru et- et- w'igihugu yirwa Etienne mu Burundi Eti- ashobora Et- kuzahuka mu Et- Burundi.
Eti- Murakoze.
Etienne reka kuyobya abantu abantu bakubwiye ko eh, batavukiye mu Burundi bafite inkomoko mu Burundi ya kera ah, ntabwo ari abarundi ntabwo bakomoka mu Burundi ariko amateka uko i- yabikoze bisanze bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Jean Ariko Chrysostome rero- hari icyo wari ufite
Eh, ariko ariko
kiriya kabazo ka emutiyeni Yego.
ibyo bibaza yuko amamuko yacu tuturaramo cyane kuko cyambere kimwe n'aha turi ibintu muri burundi na ruzizi niyo bita kera sheperi y'abarundi iwacu kuko mwanya yagisubiye neza yameretse yuko ibintu byabaye turahanyuma kandi amateka yerekana cyangwa se akanzu kerekana yuko indyo yose yatwagwa n'uwo bita umurongo kuba yarayabutse indimi za rusizi akaza kuvaho ukuntu rwa rusizi aha turuherereye nyine akaba ari naho abazungu bashinzwe kugira ngo ba- baza mu indimi za afurika bashinzwe kugira ngo tugume n'aha ni- n'aya nayo nta- nta mamuko yacu icyo gituma akenshi usanga ari uruhande kuko igihe bashyize abandi n'abantu bisanzwe ahantu baga- bagahangira ahandi ugasanga nicyo gituma usanga mu burundi hamwe n'ibitwa za gitemesho n'ibintu ubu nawe bitaruye nino ni uko byagenze wumva aho ntayo ikingo twaba mu buryo mpamvu ariko bitewe igisigo ariko aho ahasure atari iwacu kuko nta bandi nta bindi bwo twaje kuhasanga bahasanze basekuza abantu bahasanze ari ishyamba rikomeye cyane rikira barakibamo barakiragira bararima urumva bahagira iwabo bahagira imihana icyo gituma tutohanda kuri icyo kintu cyo kugira ngo nimbe bikomokaye bikomoka hanyure kuri cyo kintu genda gitahure kugira kabiri kandi kumvira kutura mu Burundi ntibyari byanga ariko abantu kuri cyo bakaza kumwanda yoronka ama- amatungo y'abarundi bose kandi iyo tuyohora niko amatungo nawe yaronka kuko yakugumana kuko bamwe
bwana rizinde uranyumva rizinde ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko reka dufate umukunzi w'iry'amerika wa nyuma alfred wirwe alfred uranyumva
ndakumva ndakumva uri hehe
ni i kigali mu rwanda ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
okay nge murakoze cyane kumpa ijambo ijwi rya amerika uko numvisha abo baturage ntabwo ndamenya neza wenda niba baratuye aho muri congo ku bw'imipaka twashyiriweho n'abazungu igihumbi kimwe magana cyenda na cumi nabyo biri mu Uzi ko iyo mipaka nabyo biri mu byatumye bahatura kuko aho bari batuye hahise hashyirwa ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo
Eh, ubwo rero njye nkurikije niba baragiyeho ku bw'iyo mipaka njye nkurikije uko ibintu bimeze muri iki gihe njye ndabona abo bantu ari abanyekongo bityo nkaba numva bahabwa uburenganzira bwabo nk'abaturage ba kongo kuruta uko bahabwa uburenganzira nk'abaturage b'u burundi ubwo rero igitekerezo cyanjye cyari icyo amaleta yombi ari iya kongo ari n'iy'u burundi babyumvikanaho noneho bakamenya igihugu baherereyemo aho kugira ngo bajye bahohoterwa bajyanwa gufungirwa i burundi abandi igihugu cya kongo kitabemera ubwo rero njye ndumva babyumvikanaho noneho bakitwa ab'igihugu cya kongo kuko babaye abanyekongo ku bw'imipaka yashyizweho mwa- muri ya mwaka igihumbi magana cyenda na cumi nk'uko hari abanyarwanda bagiye ku ruhande rwa kongo nk'uko n'ibindi bihugu hari abagiye bisanga mu bindi bihugu kandi atariho bavukiye wenda njye ndumva igitekerezo cyanjye cyaba ari icyo urakoze cyane alfred Ah, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro ah, muri sanga cya none jean chrisostom rizinde turamubuze kuri telefoni ariko mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu kinyoni wa gatatu mu gusoza urumva ko hakirimo urujijo ku mateka yanyu hari abantu benshi bakomeze bakomeje kugaragaza ko batayasobanukiwe neza mu magambo make dusoza ikiganiro ah, gira icyo uvuga
ofete birumvikana ko abantu benshi niba biba- bibago- biba bibagora kumva amateka yacu kuko ba- n'abandi bamwe muri twebwe bi- bi- biba bi- bibabyumva kumva ngo turi abarundi kandi tukaba muri kongo Eh, turi abantu batize amateka y'isi ariko twebwe tugenda tubamenyesha tubabwira ukuntu byagenze ari utu- tu- tugize eh, chance yo kubona cyangwa yo guhura nabo tuka- tukabaganiriza nyine nk'uko namwe tubibaganiriye donc eh, ugasanga bamwe bamwe baza- baza- bagenda babyumva uko nguko Eh, turizeye ko n'abandi bazakomeza babyumve kuko abo tubana si ukuvuga ngo abapfure bose eh, baratwanka cyangwa ntibatwumva yewe twe- twe n'aba- n'aba- n'aba- n'abashangazi banjye ba- bose ba- basha- bashatswe n'abapfurero natwe muri hari hari abi iwacu bashatse abapfurero donc ni ukuvuga ko eh, ni politike gusa bamwe muri bo bagenda bakoresha kugira ngo batunyage ibintu batunyage ubutaka ariko icyo bazi ni uko turi abakongomani nkabo n'abandi bene wacu baba- baba- batuye mu burundi n'aba- eh, bagomba kumenya ko hari bene wabo bagiye kera eh, bafite imico yabo eh, ururimi tu- naho tu- turuvugana nituvuga ikirundi ni nka cya kindi kitomo ufite uburundi aho twagiye duhura n'abanyarwanda duhura mwami n'abanyamurenge mwa- mwami nije imbere ndabagoye wa gatatu ah, kinyoni wa gatatu ndagushim- ndagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika n'ubundi tuzongera tubashake mukomeze mutuganirize kuri ibi bibazo mumaze iminsi muhura nabyo Ah, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fasil gebeyeho wegeranyije kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema
Thank you.
turashimiye mugenzi wacu Edi Gwema mu kiganiro muri sanga ahejeje